iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri efemu mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efemu mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda twumvikanira kuri efemu ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro byo kuri iyi saha muri aya makuru turaza kuvuga ku isaka ry'amazu atuwemo abanyamahanga mu mujyi wa bujumbura n'urubanza rw'abantu baregwa kwica umupolisi mu ntara ya gitega turaza kugaruka nanone ku kibazo cy'abarimu bake bari bavugwa muri komine mugina aho ni mu ntara ya kibitoke ni mu kanya nimuve ku maradiyo yanyu amakuru avugwa mu burundi igipolisi mu burundi cyazindukiye mu gikorwa cyo gusaka amazu abamo abanyamahanga baturuka mu bihugu byo ku mugabane w'uburayi bakunze kwita aparitoma belge mu gifaransa ayo mazu abamo abantu batandukanye barimo n'abadiplomate n'abandi bakorera amashyirahamwe mpuzamahanga mu kanya mugenzi wacu frederic nkurikije yavuganye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza amubaza uko icyo gikorwa cya
ni nk'uko twabibwiwe namwe baba ngaho bita apartement belge cyangwa apartement du large bavuga ko abapolisi bazindutse kare mu gitondo harimo abambaye sivile n'abambaye umwambaro w'igipolisi ariko mu nyuma ujejwe ibikorwa muri ambasade y'ababirigi ariwe bita konsile mu gifaransa araheza yumvikana n'abo bapolisi ko hinjira umupolisi umwe gusa yambaye sivile biraheza bigenda uko abaha batubwiye ko mu gusaka yagenda araba impapuro za murekarengane pasiporo n'ibihugu bavamo akongera akandika agasaka no mu byumba nuko rero batubwiye ko byagenze ariko abahaba icyo bemeje ni uko igihe yaza yaje azanye urupapuro rwo gusaka rumwe bita manda kandi ko ata muntu n'umwe muri icyo gikorwa cyo gusaka yoba yariye n'ugwara cyangwa ngo avugishe nabi aya makuru mbere yemejwe na ambasaderi w'ububirigi mu burundi ariwe bernard kente yavuze ko ata kintu kinini bivuga ko ariko yagize ati abapolisi icyo twumvise ni uko baje bafise ibyangombwa ati ku bwacu nta kindi tworenzako abapolisi babivuga kwiki gushika umvuga iby'igipolisi ahegeje kubyandika mu kanya ku rubuga rwiwe rwa twitter pierre nkurikiye yavuze yuko igipolisi cy'ubundi kitigeze gisaka ahari abo badiplomate bitwa ko bari iminite diplomatike mu gifaransa yatubwiye ko yanditse avuga yuko basatse mu micungararo mbere mu kanya nanjye ahejeje kubinyandikira ko igipolisi cyari gifise amakuru ko mu micungararo y'aho hantu hari amaparitema belge hari abantu bagizwe n'abasenegare bagizwe n'abo mu gihugu cya gine abanyarwanda na bamwe mu barundi cyane cyane abakobwa bahegeranirijwe ngo bahegeranirizwa n'ababirigi bishobora kuba bahegeranirijwe mu ntumbero yo gushaka guhungabanya umutekano nicyo gituma igipolisi cyagiye kuhasaka wagira ati ntitwigeze dusaka abo bantu b'abadiplomate bafise ubudahangarwa ariko twasatse aho hantu icyo bikora ngo ni uko bamwe mu babirigi baba aho hantu mu maparitema belge baciye ari bo ahubwo ngo biyeganiza hamwe n'abo bantu bikekwa abo bita abasisipe aho iryo sakwa rirangiriye hari ikintu cyatowe hari umuntu yafashwe gushika igipolisi kivuga ko ata kintu catowe kandi ata muntu bahagaritse ico bikora amakuru igipolisi cari gifise kirayemeza kikavuga ko abagiye gusaka batanze raporo ku babijejwe kugira ngo bamenye ico bazokora amakuru atangazwa muri iki gihe eloge arerekana ko imigenderanire y'igihugu cy'ububirigi hamwe no mu burundi itifashe neza kuva mu rundi hadutse uruhagarara rwa politike mu mwaka uheze hariho n'umuserukira umutegetsi aserukira urundi iburuseli mu bubirigi yahamagajwe hari amakuru menshi yerekana ko iyo migenderanire itifashe neza ku bwanyu mubibona gute egome sinagaseseshwa rumuri imbere fredi kuva ku bategetsi b'igihugu bakomakomeye harimwo n'umukuru w'umugambi uri ku butegetsi sende dfdd barabivuze bazeruye bati igihugu c'ububirigi nico kiri inyuma yo gushaka guhungabanya umutekano n'inzego z'igihugu nico cafashije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu akarikora kababaje mu butegetsi cyane ni byabaye haraheze nk'indwi aho bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'amashyirahamwe yigenga leta yagiriza ko bakina politike
uwo yari umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije mu ntara ya gitega kuri uyu wa kane hongeye kuba urubanza rw'abantu bane baregwa kugira uruhare mu rupfu rw'umupolisi deodinga wiciwe mu ihoteli muri karitsiye ya shatanya naho mu mujyi wa gitega ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umunyamakuru fidel d'antoine nsabimana ah, fidel ni iki cyavuye muri urwo rubanza rwaburanishijwe kuri uyu wa kane
muri urwo rubanza rwaranzwe n'impari nyinshi hagati y'abashingwamanza hamwe na sentare ndetse bagirizanya n'ubushikirizamanza ahenshi bagiriza uwujejwe icegera c'uwujejwe kurongora ibohero ko yoba yarahaye uruhusha rwo kurekura umufungwa yariwe yagirizwa kurica umupolisi dinga bakamwagiriza yuko yoba yarabifisemo uruhara yarazi n'ibigiye kuba ico cane naco cagirijwe uwujejwe guserukira abandi banyororo abo bita abagapita generale mu mabohero makuru uh, odasi nyandwi abo bose mushikirizamanza yaciye abasabira imyaka mirongo ine n'ibiri eh, yo gufungwa ariko uh, mu nyuma sentare ikaba yabagabanirije umunyororo ibasabira umunyororo wo gufungwa imyaka mirongo ibiri kuri uwo uwo bita generale mu bafungwa hamwe no kucegera cujejwe ibohero bamusabira imyaka mirongo ibiri nayo ku mukobwa yagirizwa umwigeme yagirizwa kuba ariwe yabahaye indaro akabafasha no gutunganya ubwo bwicanyi godeberte kankindi yasabiwe na sentare imyaka cumi mu gihe sentare yari yamusabiye imyaka mirongo ibiri umukuru w'ikirindiro c'abapolisi cari c'abapolisi bajeje kurinda ibohero emmanuel kabura sentare yari yamusabiye gufungwa imyaka mirongo ibiri ariko sentare ikaba umushikirizamanza yari yamusabiye gufungwa imyaka mirongo ibiri ariko sentare ikaba yahavuye imweza imwagiriza yuko ivyo yagirizwa n'umushikirizamanza bidafashe kuko yamwagiriza ko yahaye uruhusha umupolisi afite ubumuga bw'ukuguru kumwe kuherekeza inkozi y'ikibi ivyo navyo akaba yavyireguye ko akavuga yuko ubushikiranganji bumuha abapolisi ategerezwa gukoresha akazi kose ashobora kuba yobatuma aho naho rero
fidel d'antoine uru rubanza rumaze iminsi itarenze itatu umuntu yakwibaza ese ubushinjacyaha bwaba bwaragaragaje ibimenyetso simusiga bituma urukiko rufata umwanzuro mu buryo bwihuse aka kageni
ejo nk'uko bari bagiye baburana bavuze bati ntibishoboka ko baburana badafite abashingwamanza hanyuma abajejwe userukira ubu nasiyo zini ajejwe agateka ka muntu akaba yavuye aba abaha abashingwamanza batari babafise urubanza ruca rurabandanya ariko abashingwamanza bose bamaze kuza bavuze yuko amategeko yarenzwe rutari kuba urubanza rw'ikibiriraho ivyo bita fragrance ari navyo vyabateye impari ariko urubanza rwabandanije ukuri kwamye n'ivyemezo birafatwa abacigwa imanza barazicigwa ababuranira abo ngabo bakatiwe bo bavuga iki
abo baburanira abakatiwe bo bavuze yuko urwo rubanza batagwemeye batagwemeye kuri urwo rwego ahubwo bagiye kunguruza muri sentare y'iyungururizo ikurira sentare nkuru y'igihugu ya gitega wenda ikindi kibazo kitajyanye n'urubanza nyirizina ubundi birasanzwe ko umunyururu cyangwa se imfungwa iba ifite intwaro
ivyo nivyo bitangaje cyane kuko bavuga yuko iyo nko yazanywe n'umuntu yavuga ko aje kuryamana n'uwo mufungwa iyo nko yo mu bwoko bwa pisitore hanyuma bimufasha kwaka inko umupolisi ari nayo yakoresheje kugira ngo bagandagure umupolisi yari ajeje gucungwa iyo mfungwa fideli nanone amakuru atugeraho ni uko ngo uwo nguwo wishe uwo mupolisi yaje kuraswa n'undi n'iyindi mfungwa ibyo ni ibintu bidasobanutse neza imfungwa kuba ifite intwaro
ibyo byose ni ibintu bidasobanutse bose byabaye nk'urujijo kuri benshi baje kumviriza urwo rubanza ariko amakuru yatanzwe na Peter nkurikiyavuga igipolisi cy'u Burundi ivuga yuko iyo mfungwa imaze kubona yuko umupolisi agandaguwe ariyo yaje kugaruka igatora inko y'umupolisi ikarasa uwo mufungwa mugenzi we ariko ariruka ashaka guhunga atoroka Fidel Dantoine Nsabimana urakoze cyane komeza udukurikiranire iyo nkuru turayigarukaho makuru yacu ataha urakoze cyane
murakoze namwe di
tuve mu ntara ya gitega tunyarukire mu ntara ya kibitoki aho ababyeyi bafite abana biga mu ishuri ryisumbuye rya rubona ni muri komine mugina basaba leta kubashakira abarimu bahagije abo babyeyi bavuga ko barambiwe kuriha abarimu bigisha mu buryo bw'ibiraka byinshi kuri ino nkuru tubibaze diane ndonse ukorera ijwi ry'amerika mu ntara ya kibitoki mu burundi ishure ryisumbuye rya komine mugina rise rubona rikenyabigisha ahanini banonosoye ivyigwa nyamukuru vyo mu bisata bitatu bigizwe n'icy'ubutunzi icy'ubuhinga hamwe n'icy'indome ivyigwa navyo ni icigwa c'igifaransa ic'ibiharuro icyo gucapa hamwe n'icy'ubuhinga bita fizike ubwo bukene bw'abigisha bwatumye umuyobozi wa rise kominare rubona afatikanije n'abavyeyi baharereye kurondera abigisha babakutsa kivi umuyobozi ndagijimana deo avuga ko babaye barakoresha batatu ku kubura amafaranga yo kubahemba kukaba nkako abo bakutsa kivi bahembwa mu mafaranga abavyeyi batanga ayo nayo ni ibihumbi umunani ku gice ku mwana umwe abavyeyi barereye kuri iryo shure bavuga ko ayo mafaranga ari umurengera kuri bo bivanye n'amikoro yabo nk'umuntu w'umwenegihugu asanzwe akora nk'akazi dufate ko guca amakara usanga bitamworohera kuyaronka amafaranga tuyaronka tugoye cane kuko ino murabona nkini wacu nta buzi buhari nta masosiyete ahari aduha akazi kugira ngo mutukore turonke amafaranga aya mafaranga rero mu bisanzwe ni menshi cyane twege rero dusaba yuko leta yotwibuka ikaturungikira abigisha kuri ino ishure yacu ya rubona inkurikizi nuko abavyeyi bamwe bamwe baca bakura abana babo mu ishure musitanteri wa komine mugina bayavuge jovite avuga ko ahanini abigeme aribo bakurwa mu ishure hano iwacu ariho tutarumva akamaro k'amashuri ahandi usanga ababyeyi aribo bafashe mu minwe ikibazo c'indero mugaha hano iwacu kuko ari kumenyereza ubu vyatavyumva acakora abana biwe mu ishuri akigisha aba abandi bakaguma imuhira kandi cyane abakunda gusubizwa inyuma mu mashuri usanga ari abana b'abakobwa nk'umubyeyi afise abana b'abahungu n'abakobwa ashira imbere abana b'abahungu ugasanga nanone umwana w'umukobwa ntagiye mu ishuri ntayize kandi ibyo byose birafise ingaruka mbi ku iterambere ry'igihugu umwigisha umwe yigisha amasaha mirongo ibiri n'indwi ku munsi aho ni mu gihe mu mategeko atategerezwa kurenza amasaha cumi n'umunani ku munsi canke arengeje akagarukira kuri mirongo ibiri n'imwe nk'uko umuyobozi wa rise kominare rubona abitwiganira uyo muyobozi ndagijimana deo abandanya avuga ko abigisha batanga n'ivyigwa badafitiye ubumenyi kuri ivyo abanyeshure bavuga ko bafise amakenga ku bumenyi bazimukana mu mwaka uzokurikira naho ndi aloyise aserukira abanyeshure bo mu mwaka wa mbere w'igice ca kabiri c'ishure shingiro mu gisata c'ubuhinga ko kunguruzwa mugabo amakenga dufise nuko dusanga twimutse ubumenyi budakwiye kandi udusanga amashapitere ya nyuma ariyo baguma barakurikirana mu yandi mashuri akurikira ishure rya rise kominare rubona riri nko ku birometero mirongo ibiri uvuye ku mugwa mukuru wa komine mugina iryo shure ririmwo rikaba kandi ku birometero cumi kugira ushike ku mupaka w'igihugu c'u rwanda vyongeye riri mu misozi iri ku birometero cumi na bibiri uvuye mw'ibarabara ricamwo imodoka zunguruza abantu umuyobozi ndagijimana diodone avuga ko ivyo bishobora kuba insiguro y'ikena ry'abigisha kuri rise rubona arongoye abivuga afatiye ko abigisha leta iharungitse batahamara kabiri alexi ndagijimana asaba leta ko yotanga agashirukabute ku bigisha bagiye kuhakorera icyokorwa ni uko abigisha bashasha baba baje ububanza bakaronswa uburaro kandi umeze neza icya kabiri abo bigisha kubera baba bemeye kuza gukorera aho hantu benshi batinya bogerageza bakabaha agashiruka bute kuko bakorera ahantu kure abandi benshi badakunze kuba bokorera urongoye indero mu ntara ya cibitoke egide ngenzambizi amenyesha ko ikibazo c'ikena c'abigisha kuri iryo shure bagishikirije mu bushikiranganji bakukira kandi ko hari icizere ko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ugiye gutangura abigisha bazoboneka kuri lise kominare ya rubona tumenyeshe kandi ko iryo shure ridakenya abigisha gusa ariko ko ritagira n'abakozi batanu bafasha mu gutunganya ibikorwa vy'ishure imugina mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugiye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko twumvikanira no ku rubuga rwa interineti kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com mu burundi amategeko yemerera umunyamakuru w'umurundi gukora akazi ke hose mu gihugu nta ntambanyi abashinzwe umutekano n'abayobozi b'izindi nzego z'ubutegetsi bagomba kumurindira umutekano n'uw'ibikoresho bye ibi byavuzwe n'icyegera cy'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene bimenyeshamakuru bikora akaba n'umuvugizi w'uru rwego gaburiyeri bihumugani ni mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'amerika
ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu ngingo yaryo ya cumi na rimwe ivuga yuko umumenyeshamakuru wese afise uburenganzira ku butaka bw'uburundi ko aba afise umutekano w'ubuzima bwiwe n'ibikoresho byiwe bisigura ko ateza ahaba ari hose ko ateza gukingirwa akagira umutekano mu byo ariko arakora iryo bwirizwa nyine mu ngingo y'icumi nayo ivuga yuko umumenyeshamakuru wese afise uburenganzira bwo gukorera aho ariho hose ku gataka k'uburundi twe tubabwira tuti umuntu wese azi ko umumenyeshamakuru azi ko agiye kurondera amakuru cyangwa agiye kurangura umwuga wiwe agize ikibazo uwa mbere abanza kurondera ni twebwe muri serise kugira ngo ubwa mbere nitwe tuba tumuzi kandi nitwe tuba tuzi cyaba ariko arakora ariko rero bamwe hariho bamwe iyo tubabariye tuti muraza kuturondera usanga atakurondeye akagomba kujya kurondera abandi bantu yibaza ko bamufasha muri ibi cyangwa biriya mugabo rero mu kirundi baca umugari bati intware ziribwa ku moya ushobora kurondera nk'akarore buramatari buramatari ashobora kuba atazi ko umumenyesha amakuru ushobora kurondera nk'akarore komiseri w'igipolisi mu gihe wafashwe n'abapolisi komiseri wewe afata uwo muntu wese atamenye cyangwa atazi n'icyo agiye gukora nawe nyine ntapfa kumureka ngo arengane uba umumenyeshamakuru utaba umumenyeshamakuru n'akazi kiwe aba ariko arakora bigaca bisigura rero mu gihe we yatubwiye twe duca duca kuri abo bantu tukavuga tuti uwo muntu turamuzi ibyo yaje gukora ni ibi niho haho rero tugerageza kwiruka n'ingoga bataragira ibibazo niko se gaburiye bababwiye bati tugiye mu ntara aha n'aha tugiye gukora ibi n'ibi mwebwe sense icyo gihe ntabwo bagomba kujya kwimenyekanisha nanone kwa buramatari cyangwa se no mu zindi nzego za polisi iyo bagezeyo mu ntara yego toma bivuze neza kuko kubera dusanzwe dusangiye imigenzo uca ubitahura neza mfata akarorero nk'umupolisi umupolisi agiye gufata umuntu arasika akamwereka icyerekana ko ari umupolisi na manda ituma yerekana yuko agiye kumufata ibyo bintu atabyerekanye keretse ko umupolisi ashobora kuba afise inembo cyangwa n'akaba afise inkoho ubundi ntiyashobora kwinjira mu rugo rw'umuntu ubwo bubasha ntabwo yaba afite ariko rero urumva amategeko avuga yuko hariho ibyo abanza kwerekana ari umupolisi abanza kwerekana nuko afite ububasha bwo kuza gufata uwo muntu bisigura ko rero mu migenzo y'ikirundi ntushobora kugenda mu rugo rw'umuntu utaramukije uvuge ngo ngiye ushike ngo ushike wicara cyangwa ntushike uhakorere nk'ikintu utavuze uti mwiriwe hano cyangwa nawe utimakeye hano iyo ni imigenzo tumenyereye navuze yuko mu ngingo y'icumi y'ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ivuga yuko umumenyesha amakuru arekuriwe kujya gukora umwuga wiwe aho ariho hose ku gataka k'uburundi mu kirundi bavuga bati ingoma yagukanze irahurura ugahunga ngomba burya dutahurane twese dukorera umugabo umwe n'igihugu twese dukorera igihugu yaba umumenyeshamakuru yaba umupolisi yaba uwo ari we wese twese dukorera igihugu ko dukorera igihugu rero ntitwopfa ingene tugikorera ahubwo tworaba ingene tugikorera neza ni ukuvuga umumenyeshamakuru agiye nko mu ntara ahantu kumbure buramatari waho batamenyeranye cyangwa wikomine kanaka musitanteri batamenyeranye kurya utogenda mu rugo rw'umuntu ngo ni uko ufite ubwo burenganzira uhabwa n'ibwirizwa utavuze uti mwiriwe hano uwo muntu wese agufata ati uramuteye n'umumenyeshamakuru rero si ukuvuga ko adafite ubwo burenganzira cyangwa naho si ukuvuga yuko byanditse ahantu ko ategereza kuja kumenyekanisha oya n'imigenzo n'imigenzo uretse rero n'imigenzo ko muri ya muri ya ya ngingo y'icumi na rimwe ivuga yuko umumenyeshamakuru ategereza gukingirwa ku mutekano wiwe no ku mutekano w'ibikoresho byiwe uwo mumenyeshamakuru rero kugira ngo hamwe agize ikibazo ari muri province kanaka uwa mbere babaza ni buramatari none buramatari adoza gusigura umuntu atigeze amenya ko yaje gukorera mu ntara iwe aho urumva ngaho hatahazwi ikibazo mugabo iyo mu gihe umumenyeshamakuru yimenyekanishije akavuga ati jewe nyakubahwa buramatari jewe nje gukorera mu ntara iwawe uno munsi nje mu bintu ibi n'ibi n'ibi cyangwa ati natokwirwasigwa nje gukora ibi n'ibi n'ibi mugabo akamubwira ati nje gukorera ngaha murabwira aba n'aba n'aba yuko ariyo ndori ntibahave bibaza yuko ndicaduka cyane naho ngiye gukora ibintu bitari mu mategeko muri icyo gihe aca yinjira neza atangwa na fise kuko aza gushikayo musitanteri waho aba yamaze kubyibona buramatari yuko ari umumenyeshamakuru azi musitanteri amaze kubyumva yumvise umumenyeshamakuru umutumba agira byo gukorera ko musitanteri akabwira shefu do zone shefu do zone nawe akabwira umukuru w'umutumba ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite habimana habimana wiriwe mwiriwe neza akabazo kawe ikibazo nagomba kubaza ni iki kijyanye n'ibi abamenyeshamakuru na cyane cyane abamenyeshamakuru basanzwe bakorera amaradiyo yigenga ikibazo rero nagomba kubaza uwo mu icyo cyegera cy'umukuru wa senise none baravuga yuko umumenyeshamakuru buri gihe iyo agiye gutora amakuru hirya abanza guca muri senise bakamuha uruhushya hanyuma urwo ruhusha akarujyana kujya gutora amakuru cyangwa gutohoza amakuru mu ntara iyo bishyitse rero birashyikiye rero umupolisi akamuhagarika iyo amuhagaritse akerekana urwo ruhushya aba yahawe n'urwo rwego ruba rumutwara senisi hanyuma rero bigashyika rero umupolisi ntiyemere urwo ruhushya akaca amujyana nko muri komisariya cyangwa aho basanzwe kubarizwa uwo mumenyeshamakuru ugasanga arapfunze umuntu rero akaca yibaza mbega kuki urwo ruhusha rwoba rutangwa na senise rwoba atakamaro rwoba rufise ku gipolisi cyangwa igipolisi hamwe na senise hoba hariho ukudakorana neza bituma polisi itoba yemera urwo ruhusha rwa senise ye habima urakoze
kuki boba bama bafashwe icyo nicyo kibazo njyewe nagomba kubaza uwo mutumire ye urakoze habima reka hita gusubiza gaburiyeri yego murakoze cyane namwumvise namwumvise kandi yabagije ikibazo cyiza kandi igituma abagira icyo kibazo mu biganiro nkunda gutanga ndabisubiramo kenshi murabona turabye ibyahitiye na cyane cyane nko ku maradiyo mwamwe n'ibyahora bihavugirwa byatumye rero nk'abamenyeshamakuru bakora kuri ayo maradiyo cyangwa ayo maradiyo nyine atagira ishusho ribi iryo shusho ribi rero rigaca ribakurikira aho baciye hose ni nacyo gituma rero nk'ubu ndatanga nk'akarorero kamwe gusa hari makamba hanyuma hariho ibikorwa byo birakorwa na buri amatara yo makamba hanyuma umumenyeshamakuru w'iradiyo bonesha arinjira yinjiranye n'abandi bamenyeshamakuru ariko buri amatari makamba akamubwira ati sohoka wowe n'ahandi radiyo y'iwanyu yarahagaritse mugabo rero buri amatari ntiyabimenye ni radiyo ntiyahagaritswe oya bahagaritse gusa bababujije yuko bajya aho yahora ikorera iradiyo burya ntihagaritswe bababujije gushyika aho bahora bakorera gusa ubundi abo bamenyeshamakuru barakorera kuri ya mihora ngurukanabumenyi kandi mwarabibemereye barabufise urumva rero nko muri ico- muri icyo gihe hariho bi- bimwe bimwe eh, eh, abantu usanga bakoze umwuga batabitahuye hanyuma hejuru y'icyo kubera rero ibya akahise ibyari byaraciye kuri iyo radiyo cyo kimwe na ziriya zindi radiyo urumva n'umutegetsi hariya aguma abona umengo ni bya bindi rero nkaca mvuga nti akahise niko tuma tuga- tugatsimbarara ko cyane tugaguma dukorera ko tu- ntidutere tujya imbere ahubwo mvuga nti turabe aho tugeze uno munsi kugira ngo turabe ibikenewe aho ibyo dukorera ko hanyuma tujya imbere n'ubu nyine aha aha turiko turavugana twe tuvuga tuti nko mm, nk'abamenyeshamakuru ba radiyo eh, bonesha batakamba bati bagomba gusubira gukora n'ubu ntariko mbugishije ukuri bamye mubiri wacu bamye kudusaba batubaza bati aho bigeze kugira ngo iradiyo yabo yuguruye senise turagerageza turiko turakora ibishoboka byose kandi muri icyo gihe mvuga nti umumenyeshamakuru wese turazi ibyahitiye ni ukuri tugomba tu- tu- twe tugerageza yuko ha- u- hagaruka umwuka mwiza hagati y'abamenyeshamakuru na- na- na- n'urwego senise hagati y'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu hagati y'abamenyeshamakuru n'abajeje intwaro hagati y'abamenyeshamakuru n'abapolisi kuko nabivuze neza kuva kare twese dukorera umugabo umwe ni igihugu c'u Burundi ko dukorera rero igihugu c'u Burundi i- i- ibyo bya- b- bituma hariho abashobora kugira ishusho mbi tubikureho ahubwo turabe ubu ubu kuko sinobideha erega ubwa mbere hoho byari bigoye kumenya n'abamenyeshamakuru umenye neza yuko nabo nyene bakora uwo mwuga babifitiye eh, babifitiye impapuro z'umutsino cyane naho babimenyereye hariho bamwe ba- usanga bakora n'ibyo batumva bagaca babikora nabi Na- na- na- ni nacyo gituma nk'ubu ntavuga nti mu byo twame tubahanura twabwiye tuti ba- bagume bibutsa na cyane cyane abamenyeshamakuru amaradiyo yibutsa abamenyeshamakuru babo akarangamutima k'iradiyo kuko turamaze kubibona kenshi hariho abamenyeshamakuru usanga eh, yi- yinengesereye akavuga n'ibitagendanye n'akarangamutima k'iradiyo muri icyo gihe rero muri icyo gihe rero twebwe icyo dukora turagerageza gu- guhanura tuti aha wihenze nawe ngaha wihenze niyo ntumbero rero mbo- nca mvuga nti ni ukuri abamenyeshamakuru bamwe bamwe bafise ibyo bibazo ku kubera kahise ntibafise ibibazo ngo ni ukubera kumbure uruhusha senise itanga rutoba rwemeye Yego.
Ni muri iyo ntumbero nca mvuga nti ubu ubu twaravuze tuti eh, a- amategeko tugomba ko akurikizwa kuko ugiye kuraba senise ubu ugiye kumara imyaka cumi mugabo eh, ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ryavuga yuko umumenyeshamakuru wese ubwo yatangura akazi gukora yategereza guhabwa uruhushya rwo gukora ako kazi eh, n'urwego senise u- u- u- ni ni ukuvuga bakamuha ikarata y'akazi mu gifaransa bavuga ni karite do puresi I- ibyo rero ubu u- i- inyuma y'imyaka cumi senise ntigiye kubikora ubundi ba- bapfa gukora batazwi nta na hamwe bari banditswe ubu mwatangiye no Hanyuma- kubakorera rusansoma rusansuma twarayihejeje Mm.
Tu- ubu dufise ni ukuvuga mu burundi dufise abanyamakuru ba baba amajana ane na mirongo itanu bisigura ko inyuma y'icyo gitigiri dufise uwo wenda agiye gukora umwuga tukaba- tukaraba tugasanga ntiyanditswe iwacu tuvuga tuti wewe uri cyaduka ntitugure naho naho yoba yahora akora uwo mwuga yewe ndatanga akarorero n'uno munsi ejo nihagira ikiba uyu ntazovuge hariho uwo umaze gufatwa hanyuma afashwa abakora umumenyeshamakuru turamubaza tuti wewe wariyandikishije insiguro yatanze yavuze ngo jewe n'ukuri ndacyari umunyeshuri diporome ntibarayima Mhm.
ndamubwira nti none wewe ingingo ya gatandatu y'ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ivuga yuko utegereza kuba ufite diporome we none uvuga ko uri umumenyeshamakuru utangaza ku maradiyo ko uri umumenyeshamakuru wabivanye Mhm.
aho none kuri ko yarenga amategeko urumva rero no kugeza uno munsi nguwo ari mu kibazo ejo cyangwa hirya ejo ntiyagenda ahantu buri mumenyeshamakuru jewe nguma ndabisubiramo ndavuga nti tuzomukaraba muri cnc ibikurikira ntibazovyitura ni muri iyo ntumbero rero nca mvuga nti yego burya rero turiko turakosora amategeko amwe amwe tuyu- tugerageza kuyuzaho kugira ngo umumenyeshamakuru ashobora guko- gukora yorohewe ndashobora kuba mm, jewe ndabivuze gutyo mugabo Mhm.
eh, hariho abandi kumbure baba batabishima Mm.
ndabasaba batwihanganire ariko baduhe benefisi do dute barabe ibyo tugiye gukora no mu minsi iri imbere gutyo bazoheza babone yuko kumbure eh, ibyo twa- ibyo twavuze tutababwiye amasigara cicaro aha nshuti niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru tubararike ko amakuru yacu akurikira ari mu kanya isa moya n'igice amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari muri studio ya gatanu mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze mugire umugoroba mwiza